Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu Rwanda iri no kuri FM ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i Karongi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose naho ku mbuga mpuzambaga za facebook x instagram na youtube ni voa radiyo yacu kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagomba basuhuza kandi nkaba ngiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya ingingo z'ingenzi mu burundi ibiciro by'imiti ikoreshwa mu kuvura abarwayi birakomeza kwiyongera kandi ikarushaho kubura nk'uko byemezwa n'abadepite baheruka gukorera ingendo mu baturage nimba yo nkuri ifise role ufunguje kugura imiti ireke kugura imiti kuko icayinjiranamwo na kamebu kandi bakaja no mu mpari bitiwe de la fonction publique yo nikurikirane ingene abantu bariko baravugwa
uyu ni depite daniel gerard ndabirabe mukuru w'inteko ishinga amategeko y'u burundi mu rwanda ikigo cy'igihugu cyita ku buzima rbc kiraburira abaturiye imipaka ihuza eh, bahuza na demokarasi repubulika ya demokarasi ya kongo gushyiraho ingamba zo kwirinda icyorezo cya korera mu gihe cy'itumba ubwongereza na amerika biraganira ku ngingo yo kwemerera ukraine gukoresha intwaro bayiha zishobora kurasa kure cyane mu burusiya naho muri leta zunze ubumwe za amerika abakozi ba sosiyete ikora indege zo mu bwoko ba- bwa boeing eh, batangiye imyigaragambyo kuri wa gatanu barasaba ko imishahara yiyongera aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato ntimujye kure twongere kubaha ikaze mu makuru hano ku ijwi ry'amerika tugiye guhera kuhavugwa hirya no hino ku isi minisitiri w'intebe w'ubwongereza Keir Starmer ari mu ruzinduko i Washington aragenzwa no kuganira na perezida Joe Biden ku kibazo cyo kwemerera Ukraine gukoresha intwaro bayiha zishobora kurasa cyane kure mu Burusiya Thomas Kamirindi byifashe bite Ukraine imaze igihe ititiriza ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ibisaba uruhushya rwo kurasa mu Burusiya kure na misile bayiha yabigarutseho cyane nanone ubwo ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba amerika anthony blinken n'ubwongereza david lamy bari bajyanye mu ruzinduko i kiev ejo bundi kuwa gatatu w'iki cyumweru leta zunze ubumwe za amerika ntibyanga ariko ivuga ko igihe kitaragera isobanura ko bizaterwa n'uburyo uburusiya buzahindura imirwanire yabwo muri ukraine bityo ikigo ntaramakuru ap cyo muri leta zunze ubumwe za amerika cyemeza ko ntacyo biden na starmer baza kubitangazaho ku mugaragaro uko biri kose uburusiya bwiyamye amerika n'ubwongereza buvuga ko baramutse bemereye ukraine kuburasamo imbere ku butaka bwabwo kure mu gihugu byaba ari ukubugabaho intambara nabwo buzabivuna umuhanga mu bya gisirikare liyotona colonel daniel davis wavuye ku rugerero mu ngabo za amerika yabisobanuriye ijwi ry'amerika They said if these weapons are used, they they said it can only be used with the satellite guidance systems from the izi web.
ntwaro zikoreshejwe amasasu yazo yaba ayobowe n'ibyogajuru bya satelite by'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi abanya ukraine ubwabo ntibafite ubumenyi bwo gukoresha ibyo byogajuru ku burusiya ni amerika nyirizina yabirwanyije igihugu cyabo bavuga batuye rero ko nabo bazafata ingamba zikwiriye This would mean they are at war with us, and we will take appropriate measures.
muri uru runtu runtu rwose uburusiya bwirukanye kuri uyu wa gatanu abadiplomate batandatu ba ambasade y'ubwongereza i moscou bubashinja kubuneka ubwongereza buvuga ko ibi birego ari ibinyoma ahubwo ko ari nko kubwihimuraho kuko nabwo mu kwezi kwa gatanu gushize bwirukanye umudiplomate w'uburusiya wari ushinzwe iby'umubano wa gisirikare muri ambasade yabwo i londres
thomas kamirindi ibihugu icyenda byo mu burayi byanze ko ikigega mpuzamahanga cy'imari fmi gikomeza gukorana n'uburusiya ibihugu biravuga ko gukomeza kugirana ibiganiro n'igihugu cyateye ikindi byahindanye isura yacyo nyuma y'uko uburusiya buteye ukraine mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri fmi yahagaritse ibiganiro n'icyo gihugu ariko mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka umuyobozi wa fmi mu burusiya alexei mozin yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ko iki kigega kigiye gusubukura ibiganiro n'uburusiya kuva tariki cumi n'esheshatu z'uku kwezi ibiganiro bizabera i Moscow bikazageza ku ya mbere y'ukwezi kwa cumi abaminisitiri b'imari bo muri Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Swede, Iceland, Denmark, Norvege na Pologne nibo bandikiye Kristalina ukuriye FMI bavuga ko batishimiye imigambi FMI ifite yo kuganira n'Uburusiya. tugarukiye hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho abakozi ba sosiyete ikora indege zo mu bwoko bwa boeing batangiye imyigaragambyo kuri wa gatanu barasaba ko imishahara yiyongera nanone thomas kamilindi abakozi bahagaritse akazi barenga ibihumbi mirongo itatu na bitatu biganjemo abateranya indege zitwara abantu zo mu bwoko bwa boeing magana arindwi na mirongo itatu na karindwi max imwe mu zigurishwa cyane ku isi n'izitwara imizigo zo mu bwoko bwa boeing magana arindwi na mirongo itandatu na karindwi abenshi cyane muri bo nabo mu nganda nkuru za boeing ziri mu mijyi ya seattle renton na everett yo muri leta ya washington mu burengerazuba bw'igihugu igikorwa cyabo ariko ntaho gihuriye n'izindi kompanyi z'indege zitwara abantu n'ibintu ishyirahamwe ry'abakozi ba boeing rirasaba ko imishahara yabo izamukaho mirongo ine ku ijana naho sosiyete yo ikavuga ko itarenza makumyabiri na gatanu ku ijana bityo imyigaragambyo yatangiye mirongo cyenda ku ijana bamaze gutora bemeza ko akazi gahagarara ubuyobozi bwa boeing bwasohoye itangazo busobanura ko bwiteguye gushyikirana iyi myigaragambyo ibaye iya mbere muri boeing mu myaka cumi n'itandatu ishize ariko ije mu gihe kibi kuri boeing iri mu bibazo by'ingutu mu rwego rw'imari no mu rwego rw'inkurikizi nyinshi z'impanuka z'indege zayo zimaze igihe ziyongera byose byatumye muri uyu mwaka inzego z'igihugu zishinzwe umutekano mu by'indege za gisivili zitangira kuyikoraho za anketi
leta zunze ubumwe za amerika ishyigikiye ko afurika igira ibyicaro bibiri bihoraho mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi thomas kamirindi ambasaderi w'amerika muri loni linda thomas greenfield yabitangaje kuwa kane mu nama nyunguranabitekerezo y'ikigo cy'ubushakashatsi cyitwa council on foreign relations cyazobereye mu birebana na politiki mpuzamahanga ya leta zunze ubumwe za amerika no mu by'imibanire hagati y'ibihugu by'isi iki kigo gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa new york kuri leta zunze ubumwe za amerika ariko ibihugu bya afurika biramutse bibonye ibyicaro bihoraho bibiri ntibyagira rya jambo ry'ubudahangarwa bita veto iri jambo ryihariwe n'ibihugu bitanu ari byo leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubufaransa uburusiya n'ubushinwa nibyo byonyine kandi bifite icyicaro gihoraho mu nteko ya loni ishinzwe umutekano ku isi iyi nteko igira n'ibindi bihugu icumi bihagarariye imigabane yose y'isi bigenda bisimburana buri myaka ibiri muri byo bitatu biba ari ibyo muri afurika uretse afurika hari n'ibindi bihugu nabyo bisaba icyicaro gihoraho ni nk'ubuhinde ubuyapani n'ubudage n'ibindi byo muri amerika y'epfo no mu birwa bya karayiba loni igizwe n'ibihugu ijana na mirongo cyenda na bitatu by'abanyamuryango inama rusange yabyo imaze imyaka irenga icumi ihora yiga buri mwaka umushinga wo kuvugurura akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi ari narwo rwego rwawo rukomeye kurusha izindi ariko kugeza ubu byarananiranye
ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo komu ni urubuga mushobora gusangaho ibiganiro byacu n'ibindi byose byo mu gihe cyahise kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri viwe radiyo yacu mu kanya tujyane mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu rwanda aho ikigo cy'igihugu cyita ku buzima rbc kiburira uduce dukora ku mipaka ihuza icyo gihugu na repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara y'uburengerazuba gushyiraho ingamba zo kwirinda icyorezo cya korera mu gihe cy'itumba gloria tuyishime byifashe biti uyu muburo ukubiye mu ibaruwa ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc cyandikiye minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu gisaba ko hatangirwa ubukangurambaga ku kwirinda indwara ya korera mu duce twegereye imipaka mu ntara y'aburengerazuba by'umwihariko muri iki gihe igihugu cyinjiye mu gihe cy'imvura mu ngamba zikubiye mu ibaruwa ya rbc harimo kuba abaturage bagomba gukoresha amazi meza cyane cyane mu duce dufite ibyago byinshi byo kwandura kwimakaza isuku ku rwego rw'umudugudu hagenzurwa ubwiherero busukuye ndetse buboneye gukangurira abaturage gutegura amafunguro asukuye no kumena imyanda mu ngarani ziboneye gusa bamwe mu baturage bo mu karere ka rubavu mu murenge wa kanzenze mu kagari ka nyaruteme mu mudugudu wa kaberi bavuga ko nta bwiherero bafite ahanini kubera amikoro make ndetse n'imiterere y'aho batuye harangwa n'amabuye menshi bakunze kwita amakoro agorana cyane mu gihe cyo gucukura ubwiherero uyu ni mukamana liberata ufite umuturanyi we udafite ubwiherero kubera amikoro make twasanze uyu umuturanyi we adahari nta mugabo afite mbega niwe uri mu nzu n'umukobwa umwe ubwo rero uwo mukobwa ndaho yashobora kubaka ubwiherero ndaho bamwubakiye yarabukwiye kuko iyo abona afite imbaraga zo kwiyubakira aba yarabwubatse ajaga aho izindi wese ziri ajaga mu bwiherero bumwegereye abaturage batuye muri aka gace bemeza ko kubera ubwiherero butaboneye biteza indwara zituruka ku mwanda ikibazo kiri kuri nyiri wese kuko ayikoze wese yaba neza nta bakunda kuhajya baba bafite ibyo byobo bidapfutse ariko babijamo nta ngo ku gasozi kuko amasazi aratuma agatumuka agatera indwara ntabwo bikwiye nyir'agasoko nawe ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu afite ubwiherero buto cyane uriya ni ubushobozi buke nongeye ko ndimo no mu nzu njye nyine ko nabonaga ntaho najya kwiherera ngatereza bakanzingazingira si none waje kunyamuka abandi kabiri gatatu kane ni nabonye ntabishoboye kuja mu murima gw'abandi cyangwa je mu kwanjye kandi ari mu murima ari mu myaka nagatereje nagatereje ngamu barakazingazinga bakagira nk'uruboho ariko nanjagamo none sinihishemo bambona ngo nuko ari gato hari icyakora aba baturage bakemeza bose ko atari kuba babuze ubushobozi bwo kubaka ubwiherero ahubwo bamwe muri bo babiterwa n'imyumvire yabo mike ukwimakaza isuku muresi umuntu avaga igaragara mundi bakazana niwe bakavuga ati njyewe ntabwo ndirwa ndi kubaka amawesi ati leta izanye bakira leta yamuhereza ibati akumva ko yagira uteko yakubaka iriya y'ibiti y'ibyatsi imbere kuriya umuyobozi w'akarere ka rubavu murindwa prosperi kuri iki kibazo avuga ko muri gahunda ya leta hateganyijwe kubakira abatishoboye ubwiherero buboneye kariya ni agace k'amakoro usanga abaturage rimwe na rimwe kubaka bibagora kubaka ubwiherero ariyo mpamvu abafite amikoro make tuzanamo imiganda idasanzwe kugira ngo abaturage bagenzi babo babafashe kuyubaka hanyuma abafite ubushobozi tukabategeka kuyubaka mu gihe gitoya ku rundi ruhande umuyobozi w'intara y'uburengerazuba dushimira imana lambert atangaza ko uretse muri iki gihe cy'itumba ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyatanze impuruza isuku yagakwiye kwimakazwa igihe cyose gitangaza ko imirenge igomba kwitabwaho iri mu turere dutandatu turimo nkombo nkanka nkungu giheke gihundwe mururubwe yeye na bugarama mu karere ka rusizi mu karere ka nyamasheke harimo kanjongo mahembe kirimbi macuba na gihombo mu karere ka rutsiro harimo kivumu mushubati gihango musasaboneza na kigeyo naho mu karere ka rubavu harimo cyanzarwe ahazwi nka busigari nyamyumba gisenyi na kanama mu karere ka karongi ho harimo gishyita mubuga bwishyura na rubengera mu gihe mu karere ka ngororero harimo umurenge wa kivumu gusa icyorezo cya korera kiganje cyane cyane mu gihugu cya repubulika demokarasi ya kongo mu karere ndetse kenshi gikunze guhitana abatari bake mu gihe cy'imvura gloria tuyishime ijwi rya amerika mu karere ka rubavu Gloria tuyishime tugushimire utuvana aho ngaho irubavu tujyana mu Burundi aho ibiciro by'imiti ikoreshwa mu kuvura abarwayi bikomeza kwiyongera kandi ikarushaho kubura nk'uko byemezwa na bamwe mu badepite b'icyo gihugu minisiteri y'ubuzima muri icyo gihugu iravuga ko irimo gushakira ikibazo umuti tiyereve ndayishimiye byifashe biti Ikibazo c'iduga ry'ibiciro no kubura kw'imiti yo kuvura abagwayi mu Burundi kimaze igihe kivugwa aho n'abakoresha ikarita yo kwivuriza ko ariyo mituelle de la santé mu gifaransa bariho amafaranga menshi nk'uko bagiye babivuga mu bihe bitandukanye ibyo nivyo byahagurukije abashinga amateka bagize komisiyo ihoraho ijejwe iby'imibano n'agateka na muntu baja kuraba uko ico kibazo cifashe mu ntara no mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi mu gihugu hose abo bashinga amateka basanze ishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta mituweli de la sante publique herihanzwe n'ikenari ridasanzwe ry'imiti iyo ibonetse nayo ikaba izimbye ku rugero rudasanzwe mituweli de la fonction publique rihanzwe n'ingorane nyamukuru zibiri zikurikira cyane cyane mu budandaji bwaryo rimwe na rimwe no mu budandarizo bw'abikorera utwabo imiti ishoboye kuboneka nayo usanga izimbye cyane nyuma yo kubona ibyo bibazo inama nshingamateka yaciye ihamagaza abarongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'abo mu bushikiranganji bujejwe gushigikirana n'agateka kazina muntu kuri uyu wa kane mu ngoro y'inama nshingamateka kugira ngo bashikirize ikibazo aho kiva n'inyishu zirambye ziriko ziratunganywa mu byashikirijwe n'ubwo bushikiranganji bwose harimo uburyo budatunganije neza bwo kugura imiti kugeza ishikiriye abigenerwa ari bo bagwayi aho usanga ikigo kamebu cahawe isoko ryo kugura imiti mu Burundi n'ishirahamwe ryo kuvuza abakozi mituweli de la sante publique hari ibyo badahuriza ko ikibazo nyamukuru akaba ari uko iryo shirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta hari aho ryafata ingingo yo kugura imiti ivura abagwayi kandi bitari mu kazi karyo nk'uko byerekaniwe mu cegeranyo cashikirijwe na komisiyo y'abashingamateka ijejwe agateka kazina muntu n'imibano afatiye kuri ibyo uwutwara inama nshingamateka honorable daniel gerard ndabirabe yasabye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu abantu gutandukanya abagura imiti n'abavuza abantu kuko mituweli de la sante ijejwe kuraba gusa ko abagwayi bayo bavujwe neza ndetse bakanaronka imiti bakeneye yashimangiye ko mituweli itegerezwa gukuramwo akarenge ku kijanye no kugura imiti kuko haca hazamwo gukunda inyungu z'umurengera kuruta kwita habijejwe nimba yohora ifise role ufunguye yo kugura imiti ireke kugura imiti kuko icayinjiranamwo na kamebu kandi bakaja no mu mpari mituweli de la fonction publique yo nikurikirane ingene abantu bariko baravugwa urongoye inama nshingamateka gerard ndabirabe yanasabye ko hojaho urwego rubazwa ibijanye n'imiti kuko hari ibibazo bihanze ico gisata kizana kikanagurisha imiti bibura uwo bibazwa kuko bose babitererana baba bo muri kamebu no muri mituwere avuga kandi kwica ari ikibazo gikomeye kuri leta kuko hari n'imiti ihora iborera mu bubiko kandi abagwayi bayibuze ndetse inazimbye ndabirabe Mugabe avuga ko yigeze kwishikira ahariko haturirirwa imiti yaboze itarahawe abagwayi ku gihe akabona ko akaragahombo gakomeye imiti irabora n'igihugu nta mahera gifite kuza kurondera iyo miti mugabo niyibonetse ngo ikabora naragiye kuraba aho bayituririra fietela nk'icyo kibazo ifo yuko kigira umuntu akibazwa umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kugwanya sida muganga ridwine baradahana yishuye kuri ibyo bibazo bijanye n'ibura ry'imiti ndetse no kuzimba kudasanzwe avuga ko ikibazo c'ikena ry'amafaranga y'agaciro gihanze igihugu muri rusangi kiri mu byabiteye yari yaranse kuduha umuti kubera twatevye kumuriha kuko murazi ko turiha mu madevize uko amafaranga abonetse make make muri berbe bagenda bariha abafournisseur uko amafaranga agiye araboneka par tranche par tranche ku ruhande rw'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushigikirana n'agateka kazina muntu hari byinshi biriko birakogwa kugira ngo yaba umunywanyi afise mituwere ndetse n'abandi bakenera ubuvuzi baronka imiti bakeneye ku gihe kandi ku giciro ciza madame Imelde Sabushimike atwara ubwo bushikiranganje uko ni kabisigura kuko ikintu gihambaye cyane ni uko umwe n'igihugu asanzwe ari umunywanyi wa mituwere de la fonction publique yoronka umuti kandi agahabwa ibyo amategeko amurekurira kuri ubu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bugenda bushiraho amazu yo kugurishirizamwo imiti ayo bita amafarumasi mu gifaransa ikenerwa ku bagwayi hirya no hino mu gihugu kugira ngo abayikenera bayironke hafi ni mu gihugu buvuga ko mu minsi iheze ishirahamwe mituweli de la sante publique ryari ryabasha bwo gushinga ayo mazu hirya no hino mu gihugu kandi bujejwe kuvuza abantu gusa ibyo bikaba byaratumye haba intege nkeya mu bijanye no kuronsa abagwayi imiti kwiye bikwiye bose bahuriza ku kuba ishirahamwe mituweli ridakwiye kwinjira mu bijanye no kugura no kugurisha imiti ahubwo rikwiye gushira inguvu mu gukurikirana kw'imiti iri ku isoko mu burundi ikwiye mu gutunganiriza abanywanyi baryo bagana amavuriro n'ibindi bijanye no kwitaho neza abagwayi ba mituweli bavurirwa hirya no hino thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
radiyo ijwi ry'amerika igarutse hano nyine muri amerika aho ibyinshi mu bihangayikishije abaturage bazatora mu kwezi kwa cumi na kumwe bivugwa cyane ariko hakaba hari n'ibindi bitavugwa ku mugaragaro kandi bihari cyane cyane mu myumvire y'abazatora bwite kimwe muri byo ni ikibazo cyo kumenya niba bemera umugore ko yababera umukuru w'igihugu nibyo turebera hamwe uyu munsi mu rwego rw'inkuru zihariye kuri aya matora thomas kamirindi mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika abagore benshi bagerageje amahirwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu ariko ntibarenge umutaru by'umwihariko mu mashyaka abiri ya mbere na mbere akomeye kurusha ayandi iry'abademokarata n'iry'abarepublikani yihariye uruhando rwa politiki ku rwego rw'igihugu kuva kikivuka mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu bityo ku baperezida mirongo ine na batandatu bamaze kugitegeka nta mugore urimo cumi na batandatu bakomoka mu ishyaka ry'abademokarata barimo uyu wa mirongo ine na gatandatu joe biden naho iry'abarepublikani rimaze kugiha abaperezida cumi n'icyenda barimo uwa mirongo ine na gatanu donald trump bategetse kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ubu akaba anarihagarariye muri aya matora yo muri uyu mwaka uretse ku mwanya w'umukuru w'igihugu abademokarata n'abarepublikani ni nabo kandi bihariye inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu congress andi mashyaka mato mato bakunze kwita amashyaka ya gatatu ni menshi ariko nta na rimwe rirabasha gutoresha umuyoboke waryo ku mwanya wa perezida wa repubulika cyangwa ku ntebe n'imwe ya depite cyangwa ya senateri bo ku rwego rw'igihugu muri aya mashyaka abiri ya mbere akomeye rimwe ryonyine iry'abademokarate ryimitse kandida w'umugore Hillary Clinton mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu na Kamala Harris muri aya matora yo muri uyu mwaka mu byo Hillary Clinton yashyize imbere mu kwiyamamaza kwe harimo ko yari umugore wa mbere na mbere mu mateka y'igihugu wari ubonye amahirwe menshi yo kuba yakiyobora abarepublikani bamureze ko ariyo turufu yashatse gukinisha kugira ngo abone amajwi none se byaba byaramwangirije hari abashakashatsi babikeka twavuga nk'abo mu ishuri rikuru ryitwa union college ryo muri leta ya new york basanze mu byatumye Hillary Clinton ataratowe hashobora kuba harimo ko hari abavugaga kubera gusa ko ari umugore ngo si umuntu ugaragara ko yaba koko perezida w'igihugu muri aya matora yo muri uyu mwaka kamara harris umugore wa mbere na mbere visi perezida w'igihugu mu mateka yacyo we nta na rimwe arashyira imbere ko aho ageze cyangwa se ahisumbuye ashobora kugera ahakesha cyangwa yahakesha ko ari umugore nyamara rero mu mitwe ya bamwe na bamwe birimo nk'uko christine emba yabisobanuriye ijwi ry'amerika ku buhanga bwa skype umutegarugori emba yazobereye kandi yandika cyane ku bibazo by'abagore muri sosiyete muntu n'iby'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo the idea that men are in charge and are making the decisions.
Bumva ko umugabo ari we mutware muri byose ko ari we ugomba gufata ibyemezo byose kandi hose umugabo w'igitinyiro n'icyubahiro umugabo ufite ububasha bwose ku muryango
mu bishobora kugira uruhare muri aya matora harimo icyo kintu kimeze nk'ubwoba mu bagabo cyane cyane muri iki gihe hari inkubiri y'abagore yitwa me too bishatse nko kuvuga ngo nanjye ndiho iharanira impinduka mu buryo ubutegetsi busaranganywa hagati y'abagore n'abagabo niko Kelly Dittmar yabisobanuriye ijwi ry'Amerika nawe ku buhanga bwa Skype Dittmar ni umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo by'abagore muri politiki cyitwa Center for American Women and Politics cyo muri kaminuza Rutgers ya leta ya New Jersey
bamwe bumva ko ubugabo bwabo bushobora kuba bujegajega ku buryo rero bishyizemo ko bagomba guharanira kwisubiza izo ngufu n'ububasha byabo bumva ko byugarijwe cyangwa batakaje
mu bindi nabyo bishobora kugira uruhare mu mahitamo muri aya matora yo muri uyu mwaka ni impinduka zigaragara mu mabarura y'abaturage abazungu nibo bwoko bugifite ubwiganze kurusha ayandi ariko abatari abazungu nibo barimo biyongera kubarusha nabyo bibateye impungenge kandi bishobora kuba intambamyi kuri Kamala Harris ijwi ry'amerika yabisobanuje inzobere mu bya politiki hank shenkoff All these changes occurring at once are threatening lots of white men.
izi mpinduka zirimo ziratera ubwoba abazungu b'abagabo noneho baravuga bati buretse gato ngomba kugira icyo nkora kugira ngo ndengere ibyo nsanzwe nzi ibyo menyereye kandi ibi nibyo donald trump ababwira Who's saying, wait a second, I got to do something to protect what I know, and what they know is uh, what Donald Trump is talking about.
muri rusange ibipimo bya politiki bisohoka muri iki gihe byerekana ko abagore babogamiye ahanini kuri kamara harris naho abagabo babogamiye cyane cyane kuri trump bityo rero abashakashatsi basanga igitsina kuba umwe mu bakandida ari umugore undi ari umugabo nabyo biri mu bizagira uruhare runini muri aya matora thomas kamirindi dusuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abanyeshuri bahunze intambara muri teritwari ya rucuru yo mu ntara ya kivu ya ruguru bigira mu nkambi za mugunga na kanyarucinya batakaha ubukene bwo kubura ibikoresho by'ishuri n'aho bigira akwiriye jimmy shukran bakomera yarabasuye kimwe n'andi mashuri ya leta atandukanye akorera mu ntara y'Ikivu ya ruguru abanyeshuri n'abarimu babo bahunze imirwano mu bice bitandukanye by'igihugu nabo bakomereje ibikorwa by'uburezi mu nkambi zitandukanye nk'uko byari biri mu mugambi wa leta wo kurinda urubyiruko kutishora mu bikorwa byangiza ubuzima bwabo ibigo byahunze biturutse mu teritwari za rucuru na masisi byose byatangiye kwigishiriza mu nkambi z'impunzi za kanyarucinya bulengo ndetse na mugunga ibi bigo usanga bifite umubare mwinshi w'abarimu n'abanyeshuri cyane ko bigoye kuba umuntu yabitandukanye bitandukanye n'ibindi bigo bisanzwe bikorera mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Ijwi ry'Amerika yasuye ikigo cyitwa Complexe Scolaire Uhamisho gifite amashuri y'ibanze n'ayisumbuye. Abanyeshuri bakigiraho ndetse n'abarimu bose ni impunzi zaturutse mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Iki kigo gifite abanyeshuri hafi magana inani mirongo ine nk'uko byemezwa n'ubuyobozi giherereye mu nkambi ya DGDA ahazwi nka Camp Kisoko muri quartier ya Mugunga muri komine ya Karisimbi mu mujyi wa Goma. Ukihagera icyo uhita ubona bwa mbere ni uburyo iki kigo kitujuje ibisabwa kutagira ubwiherero n'ibindi byangombwa bikenerwa n'abanyeshuri ibindi bigaragarira ijisho ni ubuke bw'intebe kugeza aho usanga abanyeshuri bamwe biga bicaye ku mabuye ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko byose biterwa no kuba nta bufasha leta itanga ku bigo byigisha abana b'impunzi uyu ni bwana ntawugirwe kabishura pacifique umuyobozi w'ishuri ry'ibanze ry'iki kigo ibibazo duhura nabyo ni uko abana batari bahabwa imfashanyo n'imwe abana baza kwiga batariye abana baza kwiga nta myambaro y'amashuri bafite nta bikoresho nta makayi nta amakaramu mbese amashuri dufite tubigishirizamo ni makeya ugeze mu mashuri ukareba uburyo bicaye nta ndebe iki kigo gifite abarimu bagera kuri makumyabiri n'umunani bose bigisha abana bahunze aba baba mu byiciro bitandukanye kubera ubwinshi bw'abanyeshuri hari abigisha mu gitondo abandi mu masaha y'igicamunsi aba nabo bavuga ko ubu leta itabaha umushahara w'ibanze bitandukanye n'abandi kubera ko bari mu bihe bidasanzwe by'ubuhunzi ibyo bikabatera kwiheba no gucika intege abavuganye n'ijwi ry'amerika bavuga ko kugeza ubu batarabona ibikoresho by'ibanze byabafasha kwigisha neza kimwe n'andi mashuri ya leta urabona ko turangije ibyumweru bibiri twari turi kwigisha neza ariko ikibazo dufite ibyumba by'amashuri ni bike cyane abana bakaba barimo ari benshi ukinjira mu cyumba ugasanga harimo nk'abana bageze kuri mirongo inani ubwo noneho kandi bose badahurije ku masekiyo abo bose barasaba leta gufata iya mbere mu gufasha ibigo byahunze gukora neza kuri bo ibyo bizatuma batanga uburezi bufite ireme shahara kabisa kugeza ubu nda bufasha twari twabona kuva twatangira kwigishiriza muno kwaga amashuri kandi ikindi gisanzwe ni uko ubu ngubu turi kwigisha ariko nkanje na bagenzi banjye bamwe turiho tutagira umushahara icyo dusaba kuri guverinoma n'imiryango mpuzamahanga ni ukugira ngo bashake uburyo barangiza intambara muri kongo barangiza intambara kugira ngo abana bacu batahe baje mu turere baturutsemo kuba iki kigo cyigisha ahanini abana bahunze intambara birashyira uburezi bwabo mu kaga abanyeshuri bavuga ko kuba nta bufasha babona mu miryango yabo aho bahungiye mu nkambi z'impunzi bibatera kutiga ngo bafate ibyigwa neza kimwe n'abandi biga mu bigo byujuje ibisabwa hano ku mashuri tubura ahantu tumira usanga twicaye nabi mu mashuri twabuze inzu yo kwicaraho ugasanga n'amazi yo kunywa inyota ziratwishe twavuye n'iwacu tutariye inyota zikatwicira hano ku mashuri nta mazi yo kunywa ishuri turi kwiga mu bintu bigoranye cyane turi kwiga twirunze hamwe ugasanga biratugoye cyane mu gushaka kumenya icyo leta itekereza kuri aba barimu ndetse n'abanyeshuri ijwi rya amerika yavuganye n'ubuyobozi bwa diviziyo y'uburezi muri kivu ya ruguru ariko birinda kuduha ibisobanuro kuri iki kibazo cy'abarimu n'abanyeshuri bahunze imirwano kugeza ubu mu mujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo harabarizwa ibigo byita ku banyeshuri bahunze intambara bigera kuri bitanu muri raporo y'ubuyobozi bw'amashuri yemeza neza ko kuva aho intambara zatangira mu burasirazuba bw'igihugu abarimu babarirwa kuri mirongo inani ku ijana bose bahunze bava mu duce twabo baza mu mujyi wa goma abandi berekeza mu bihugu bibanyi na kongo jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma jimmy shukurani bakomera tugushimira namwe mwese inshuti mwari muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey na mutagoma amahoro n'amahirwe kuri bose